iri ni ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane itariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka tubibutse ko mu burundi turiko tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22 mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm 88 n'ibice bitatu mudukurikira no kuri facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu kaze mwese mu biganiro byacu bavuga ngo perezida wa repubulika ngo ntakuraho icyo inkiko zavuze ngo nawe urukiko ruramufunga ngo ibyo rero ngo ntitubyitwaze hayoberwa ukuntu perezida wa repubulika ategeka igihugu akayobora igihugu bakaba bavuga yuko tuzaguma kurenganwa mu mategeko ngo inkiko zaravuze uyu ni umwe mu banyagihugu mu karere ka nyaruguru afise impungenge ku kuba batararonka inyishu ku matongo bamazemwo hafi imyaka mirongo umunani ni mu gihe umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame aherutse gutangaza ko iki kibazo c'amatongo kidakwiye kuba kikiri ikibazo iyo nkuru hamwe n'iyerekeye sentare ya milimani ku mugwa mukuru wa kenya kuri uyu wa gatatu yumvirije urubanza rw'umurundi hasani bigirimana n'umwarabu bagirizwa ugucuruza abarundikazi izo nkuru zose turazibafitiye n'izivugwa hirya no hino ku isi tubahaye ikaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu aloise bigirimana amahoro neza aloise mahoro oriyana turahera kuri iyi nkuru mbega aho bahari icyizere ko amahoro ashobora kuzaboneka muri sudani y'epfo perezida wa sudani y'epfo rero salvakire yemeye ko yifuza kuganira n'umukeba wiwe rieke mashari mu twigoro two gutorera umuti ingorane zituma atamasezerano y'amahoro aboneka kugira intambara y'abenegihugu irangire martine eliya lomuro ni umushikiranganji w'imfatakibanza w'imigenderanire n'ayandi makungu wa sudani y'epfo yabwiye amenyeshamakuru ejo ku munsi wa gatatu ko perezida omar al bashir wa sudani yemeye kwakira ibiganiro hagati ya perezida kire hamwe na mashare ku murwa mukuru wa sudani karutumu lomuro aremeza ko perezida kire yiteguye guhura na mashare i karutumu mabiyori nawe garange ajejwe kumenyesha amakuru mu muhari SPLM ayo urwanya leta ya sudani y'epfo avuga ko mashari yifuza kubonana na perezida kire ariko umuhari wiwe utarabwirwa aho iyo nama izobera itariki abo bategetsi bazobonanira ko ntiramenyekana ariko ishyirahamwe igade rihurikiyemo ibihugu byo muri ako karere ari naryo ryari ko rirahuza imirwi irwana muri icyo gihugu ryatangaje ko riteye intege abo bategetsi kandi rikifuza ko bubonana imbere y'ukwezi kw'indwi kuza abimukira mirongo ine na batandatu barafiriye mu mazi abandi cumi na batandatu gushyika ubu ntibazwi irengero ni nyuma y'aho ubwato barimwo bwibiye mu mazi ku nkengero z'igihugu cya yemeni ku munsi wa gatatu ejo ibyo bitangazwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira oyeme itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp rivuga ko abashika ijana ari bo bari muri ubwo bwato bwahagurutse buva ku kivugo ci bosaso muri somaliya ejo ku munsi wa kabiri bagenda mu ijoro buca bw'ibira begereje gushika iyo bari batumbereye baja oyem ivuga ko bose bari abanyetiyopiya bandurutse bava mu ihembe rya afurika baja kurondera ubuzima mu gihugu ca yemen no mu kigobe c'abarabu abantu bashika cumi na batandatu kandi barimwo abagore hamwe n'abana barapfuye abandi barakomereka mu gihe ububiko bw'ibirwanisho bwasha ni muri district ya sadr ni ku murwa mukuru bagdade igihugu cya iraq byabaye ku munsi wa gatatu ejo nk'uko bishyikirizwa n'abajejwe umutekano hamwe n'abaganga hari ukudahuza kuri ayo makuru bamwe bavuga ko ibyo bigwanisho byari bibitswe mu musigiti mu gihe umuvugizi w'umushyikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati we avuga ko cyari igitero cy'iterabwoba abayibonye bavuga ko amazu atari make y'abanyagihugu hamwe n'amagorofa yari ahegereye yasambutse amatohoza agamije kumenya ibyabaye yaratanguye ahandi havugwa ibizana amasanganya ni mu bwongereza abategetsi mu gisagara cya londres mu bwongereza batangaza ko ibikamyo bizimya imiriro hamwe n'abarwanya imiriro barungitswe gutabara ku ihoteli yitwa mandarin oriental aha yari ko irasha hareje ku munsi wa gatatu igipolisi kivuga ko abantu bose batabawe kandi icyatumye uwo muriro waduka kiriko kiratohozwa nta bapfuye canke abakomeretse batangajwe gushika ubu abategetsi naho muri Guatemala bashikirije jo kuwa gatatu ko abantu bashika kuri mirongo icenda n'icenda bishwe n'ibirunga vyateye bigahamba imihana itari mike abandi bantu amajana abiri gushika ubu ntibazwi irengero mu gihe abatabara bariko barondera ko hari abo boronka byabaye ngombwa ko byabaye ngombwa ko bahagarika ibikorwa byabo ejo kuwa gatatu igihe ibindi birunga byaciye bisanzara muri ako karere abantu barenga ibihumbi cumi na bibiri baramaze guhungishwa bakurwa mu ngo zabo nk'uko bishyikirizwa n'ikigo kijejwe gukinga ibiza muri ico gihugu nayo abarenga ibihumbi bitatu bari mu bigo bashyizwemwo iby'agateganyo biteganyijwe ko umukuru w'umuryango utabara imbabare croix rouge francesco roca agendera guatemala kuri uyu munsi wa kane murambabarira kwirabira uko ibintu byifashe nk'uko bishyikirizwa n'uwo muryango nyine ufise icyicaro i geneve mu kurangiza tubibutse ko imirwi y'abantu bajejwe gutabara kuva ejo kwa gatatu bakiri ko bararondera indege yarimwo abantu cumi yazimanganye ku byuma bya radari mu mpera z'amasaha yo kumutaga ejo kuwa gatatu mu buraruko bw'umurwa mukuru w'igihugu ca Kenya i Nairobi iyo ndege ikoreshwa n'ishyirahamwe East African Safari Air Press yari itwaye abantu umunani n'abandi babiri bayikoramo
urakoze aloyize ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda imiryango ingana kuri mirongo itatu mu karere ka nyaruguru ivuga ko kugeza ubu itaramenya aho byerekeye ibijyanye n'uko bagiye gukurwa cyangwa kugumizwa mu matongo bavuga ko bamazemo imyaka mirongo umunani ni mu gihe umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame aherutse gutangaza ko ikibazo nk'icyo cy'amatongo kitari gikwiye kuba kikiri ikibazo mu gihugu eric bagira ubusa aratubwira ibindi mu kwezi kwa kabiri y'umwaka nibwo ku ijwi rya amerika twabagejejeho inkuru y'abaturage bari bafitanye ibibazo by'amasambu mu murenge wa busanze mu karere ka nyaruguru mu kagari ka runyombyi mu majyepfo y'u rwanda ni amasambu abaturage bemeza ko bamwe muri bo bayamazemo imyaka isaga mirongo inani ariko ko hari umuryango w'abakomoka ku musushefu sehene wigeze kuhategeka nawo ukemeza ko amasambu ari ayawo kuva mu kwezi kwa mbere abaturage bategekwaga ku ngufu kuyavamo kandi bemeza ko badashobora kuyavamo uko niko bari badutangarije twebwe ko turiho dusenyegwa tukaba turiho tugirwa impunzi mu gihugu cy'u rwanda kandi perezida kagame avuga ko nta mpunzi zikiri mu gihugu cy'u rwanda ari umutekano n'iziri hanze avuga ko zigomba gutaha zikaza mu gihugu cyababyaye ubu twebwe turaziri ubu ngubu umuntu yahaguruka akaba impunzi mu gihugu cyamubyaye atafite ahantu nawe ari agasenyerwa n'umuntu ufite ubutaka bwe bwa gakondo iki ni ikibazo cyahuruje inzego za gisivile n'iz'umutekano kuko abaturage muri icyo gihe bemezaga ko bamwe muri bo babifungiwemo binangira kuva mu butaka kuri iki kibazo kandi hari amakuru ko ku bari mu masambu mu myaka n'imyaniko haba harabayeho urubanza maze abo mu muryango wa sushefu sehene bagatsinda bidateye kabiri mu nama y'umwiherero w'abategetsi mu nzego z'ibanze umukuru w'u rwanda paul kagame yabajijwe iby'iki kibazo icyo gihe umukuru w'igihugu yagitanzeho umurongo
murashaka gutera igihugu akajagari ubu se murashaka kurivasinga ibintu byo ahantu abantu bahoze bafite ubutaka kera muri za mirongo itandatu n'umuki ubutaka ejo bundi bukaba bwaragiwemo n'abantu ijana ubu murashaka ko nshinga urubanza nkavuga ngo aha hantu hahoze ari ahange cyangwa hahoze ari ah'iwacu nka mirongo itandatu none harimo abantu mirongo ijana nimubirukane munsubize ubutaka bwanjye koti yicare ijya gukora iyo desije muzabivamo iri ni ijambo risa n'iryakoze mu ndiba y'imitima ku bafite ikibazo kandi uko babisobanura ijambo ry'umukuru w'igihugu bararyiyumviye ni amashimwe uti ntukabure gutwara uragahora n'umutwara imbere ya bose n'ubu tukiriho ni perezida ijambo yabuze ntiyabuze nabi yarabuze baranyegera bose barakonja abaze kuvuga ati rwose umuntu wagiye muri itanu n'icyenda niba adafite aho atuye leta ni imutuzi mwa abacamanza mwe nimwe mukigarura aka kajagari Iu, nurakoze perezida wa repubulika imana we nimba nkubyiniye nuko numva nagwaye ariko narishimye mvuze impundu nti njya guhamagara n'umusaza aho ari asanga bararangije ariko yarakoze perezida wa repubulika ku rundi ruhande aba baturage bishimiye ko ikibazo cyabo cyaba cyari kigiye kuva mu nzira ariko igihirahiro ndetse n'impungenge ngo ni byose baravuga ko hari bamwe mu batswe ibyangombwa by'ubutaka batarabihabwa abandi bakabwirwa n'inzego z'ibanze ko ibyemezo by'inkiko bitavuguruzwa ariko ikibazo dufite nawe muri aka kanya akwiye kuba n'ubu yaturengera akaturenganura naho bariho batubwira ati ntabwo ibyanyu birarangira bakaba twarabuze ibyangombwa tukaba dutunze ibyangombwa batubwira ngo badutejeje agaciro ijambo bavuga ngo perezida wa repubulika ngo ntakuraho icyo inkiko zavuze ngo nawe urukiko ruramufunga ngo ibyo rero ngo ntitubyitwaze hayoberwa ukuntu perezida wa repubulika ategeka igihugu akayobora igihugu bakaba bavuga yuko tuzaguma kurenganwa mu mategeko ngo inkiko zaravuze na n'uno munsi rero turacyafite ubwoba kuko nyuma y'iryo jambo rya perezida ntiturabona baza ngo baduhumurize ati nimuhumure ni ahanyu ahubwo baratubwira ngo ibyacu ntibirarangira turategereje uko bazaza kubira- kubirangiza cyangwa akomeza turengere hari n'uwavuze ngo ese ngo ubwo ko muvuga ko mwatsinze ngo mufite imyanzuro y'inkiko ngo perezida yabahaye imyanzuro ku murongo wa telefone na bwana francois habitegeko meya w'akarere ka nyaruguru kuri iki kibazo yadusubije muri aya magambo icyonze cy'umurongo wa perezida urumvikana neza kandi ngira ngo n'abaturage baratuje baratekanye umuntu yakwanzura noneho ko abaturage bazakomeza mu masambu gutyo cyane rwose ninde uzabakura ibibazo bishingiye ku mitungo itimukanwa cyane ubutaka si umwihariko mu karere ka nyaruguru kuko byiganje kuruta mu burasirazuba bw'u rwanda n'ahandi hirya no hino mu gihugu aha bagira ubusa ijwi rya amerika inyaruguru mu majyepfo y'u rwanda urakoze eric kuri iyo nkuru tuve mu rwanda tuje muri kenya sentare ya mirimani ku mugwa mukuru wa kenya kuri uyu wa gatatu yarumvirije urubanza rw'umurundi hasane bigirimana n'umwarabu bagirizwa gucuruza abarundikazi bagirijwe n'umurundikazi umwe kuri batanu batanze ubuhamya bwabo ku wa mirongo ibiri n'umwe z'uku kwezi niho igipolisi kijejwe amatohoza ca kenya kizoza kwagiriza abo bagabo imbere y'uko sentare ifata ingingo ya nyuma inkuru ya mugenzi wacu eloge wiri kaneza i nairobi asani bigirimana umugabo akiri muto yabonetse mu rukiko yambaye ikanju y'umugina n'umupira wera nayo mwara afise akabira k'abakenya asanzwe akorera yari yambaye ikoti n'ipantaro vyirabura yongeye afise amarori abo bagabo ubutungane bwa kenya bubagiriza ibyaha nyamukuru bine gukora urudandazwa rw'abantu kubinjiza ku butaka bwa kenya harenzwe amategeko ukubafungira mu nzu hamwe no kubambura impapuro z'inzira ubu murundi hasani bigirimana niwe yakira abakenyezi mu nzu bashikiramwo ahitwa parklands i nairobi nk'uko abakenyezi babibwiye sentare harimo uwaje nk'isura kuri uyu wa gatatu uyu yasize umwana wiwe muri zone ya kamenge mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura yabwiye sentare ko zaba imfungurwa amazi n'ibindi bintu vyose bakenera babihabwa n'uwo mugabo kandi ko ico gihe n'umugore wiwe bari kumwe imbere y'uko asubizwa mu burundi hamwe n'abandi barundikazi mirongo ibiri na babiri mu ndwi ya nyuma y'ukwezi kwa gatanu guheze bose abarundikazi batanga ubuhamya basigura ko batazi uwo mwarabu kuko bagiye kumubona bashikanywe imbere ya sentare mu gihe bava mu burundi bazanywe n'uwundi mugabo bavuga ko azwi ku izina rya jean marie hanyuma bakirwa na hasani kandi ko jean marie ari we yagiye atwaye impapuro zabo z'inzira ku barundikazi mirongo ibiri n'icyenda bari bafatiwe i nairobi ku itariki ya mirongo itatu ukwezi kwa kane uyu mwaka baroye kugurishwa mu bihugu by'abarabu mirongo ibiri na batatu barungiswe mu burundi mu gihe batanu basigaye kugira ngo baje kwagiriza mu rukiko abo bagabo babiri umwe muri abo batanu ari kumwe n'umwana wiwe w'umwigeme yateshejwe ishuri bose baba basubijwe inyuma n'abakiri i nairobi bamenyesha ko bahenzwe bizigizwa kuronswa akazi john ginkuru nziza twari ishyirahamwe ry'abarundi baba muri kenya yari yaje kumviriza urwo rubanza arafise icyahanura imiryango abo noherako n'abavyeyi ntushobora kureka umwana utazi yagiye kuko abo bantu barabahenda ku by'ukuri mukurikiranye ukuntu bateseka ukuntu bagira ibibazo bashitse mu bihugu by'abarabu n'akamaramaza kandi ikindi naco abarundi kazi ibaze umuntu afise umwana afise abana umugabo akamuta ngo ngiye gukora akazi muri saudiya nama nabwiye abantu aha muri kenya dufise ambasade namba ufise umwana wawe dufise ibiro vya diaspora dufise ukuntu dukurikirana tubaze natwe ubwacu turakubwira amakuru tukabaza uwo muntu akujana tukabaza uwo ari we tukamenya ko ari akazi ugiye ko cyangwa ugiye ku- kubagwa nk'impene nk'uko babagwa nk'impene bagiye ku macuniro mu bisanzwe aba barundi bene wacu bari kwaragira ikibazo gikomeye cyane cyo kudatahura nk'abana bariko bara- barabica ibyabona urabona ko ariko bararira kandi azi ko ari icyabona ntafunzwe aba afise umubabaro udasanzwe twe turabangutse namwe murabizi murabyibonera twumvise tuti uyu muntu avuze ko azishikira aha mu minota itarenga cumi gusa tuzoba tubanza gutanga inkuru z'uwaho ntashikira ko ariho cyangwa atariho john igihe inkuru nziza afise n'ico abwira abategetsi b'u burundi ndabona ko leta ibyo babyishyizeho amategeko akaze akuraho cyangwa yirukana atomora ukuntu byogenda bibe nk'isekeza ryo kubicuza kandi bizohera icya kabiri leta y'u Burundi ibitunganya nk'uko leta ya Kenya ibitunganije muri Kenya hari amashyirahamwe yemerewe kandi yinjiriza amafaranga menshi leta muga kandi amategeko agafasha kugira ngo bajya abantu bariko barakora muri biriya bihugu binjiriza amahera leta n'ubundi batanga amakori je nka John ndumva ko byofasha cyane abo bantu baronka akazi kimwe kigira kabiri tube tuzi iti uyu muntu agiye gukora muri ibihugu by'abarabu akorera nde akorera ngahe agize ikibazo na kimwe tuba dufise uwo tubaza ariko bitabaye uko ni ukuri abaru- abarundi kazi n'abarundi bari hariya nk'amaambasade yakorera muri biriya bice arafise ikibazo yamana ingorane tubituza tubituze mu itegeko tuvyemera tuvyemere mu itegeko tugiye kwiruka turahanga kubera ko turiye muri sentare ubuzi ni ukuri amadosiye n'ubusi ndafungura amasaha ushika amasaha urabona ko ari uburehe bwinshi nyakubahwa igipolisi kijejwe amatohoza ca kenya cabwije urya amerika ko igihano cose kizocibwa umurundi azogikorera muri kenya kuko icaha yagikoreye ku butaka bwa kenya ariko ubuserukira uburundi muri kenya ambasaderi hemi barampama yari yasavye ko yorungikwa mu gihugu ciwe kuko acuruza abarundikazi kenya kiri mu bihugu mu karere ka afurika y'ubuseruko n'iyo hagati hacishwa abakenyezi n'abigeme benshi baja kugurishwa cane cane mu bihugu vy'abarabu igipolisi kijejwe amatohoza ca kenya mbere giherutse gushinga umugwi w'abapolisi atakindi bajejwe atari ukugwanya bene urwo rudandazwa eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika urakoze roje kuri iyo nkuru tuve muri kenya tuje mu burundi hari abanywanyi b'urunani amizero y'abarundi bafungiwe mu ntara ya rumonge n'ahandi mu burundi abarongoye urwo runani bavuga ko abo bafunzwe bazira uruhara bagize mu matora y'ibwirizwa shingiro aherutse gutunganywa mu burundi basaba ko ubutegetsi gukingira abo bariko baratotezwa ni inkuru ya mugenzi wacu kirisi munezero indwi zitatu inyuma y'itunganywa ry'amatora ku ibwirizwa nshingiro runani amizero y'abarundi ruvuga ko hari abanywanyi bagifunzwe bazira ibikorwa byo muri ayo matora umushingamateka pierre celestin ndikumana arongoye umugwi w'abashingamateka b'urunani amizero y'abarundi avuga ko naho hari abatari bake bamaze kurekurwa hari abandi bagifunzwe muri rumonge abanywanyi bacu bapfunzwe bari abanywanyi bari babaye bamwe bita abahagarikizi cyangwa abacungera amatora emandateri abenshi barabarekuye ubu hasigaye hapfunzwe bane muri rutana barabarekuye abari bafashwe imbere gatoya y'amatora no, no muri kijya gihe nyine cy'amatora hanyuma mu gihugu cyose naho abantu bagiye barasemerera barabarekura ariko rero ntibisigura yuko bose barekuwe hari aho bagipfunzwe nk'ibubanza harapfunzwe abantu batatu igitega hariho umwe agipfunzwe wari arongoye urunanamizero y'abarundi mu gishubi imuravya hariho uwundi umwe agipfunzwe bujumbura harapfunzwe babiri uyu mushingamateka w'urunani amizero y'abarundi avuga kandi ko hari abanywanyi baburabuzwa ku mitumba aho babaye bazira yuko baseruye ko bashigikiye gutora ya matora aherutse Eh, mwarabonye ahitwa ku magara aho abantu b'abapfasoni basanga ku rutudandazwa duto duto tubeshejeho imiryango eh, aho usanga mbere n'imitahe baba bafite ari imitahe mito mito cyane ariko barababujije kudandaza ivyamwa barabirukana mwarumvise ibyabaye mu kayanza aho abakora mu byo bita amasalo do kwafire twatuzu abantu bashobora kwimwesherezamo imishatsi natwe nyine twabomaguwe turasamburwa kubera yuko ari utw'abanywanyi bacu hariho n'aha muri bujumbura muri komine mu bindi aho nk'abantu nk'umusozi uriko abantu bo mu bwoko bw'abatwa cyane cyane babuzwa udukorwa twabo twa misi yose ngo koko base kwinjira mu mugambwe uri ku butegetsi joya shamani irakiza umusitanteri wa komine bugarama mu ntara ya rumonge yashikirije ko abo bakenyezi badandaza mu gitaza bakuwe aho basanzwe barangurira imirimo yabo kugira ngo urwo rudandazwa rushirwemo urutonde bongere basubize ku ishuri abigeme bari bamaze igihe baheba kwiga bigira muri urwo rudandazwa mu nani y'amizero y'abarundi barasaba abajejwe intwaro kubahiriza agateka k'abanywanyi babo nk'abarundi kuri ivyo nyene mu ndwi irangiye buramatari w'intara ya rumonge juvenal bigirimana aherekejwe n'uwurongoye umugambwe sndedfdd muri iyo ntara ya rumonge bari bishikiye ahitwa ku muhuzu ahavugwa icuka giturutse ku ciyumviro c'abarongoye paruwasi katolika yo ku muhuzu co kugarukira kuri bene wabo bafunzwe bazira ivya politike muri ayo matora y'ibwirizwa nshingiro muri iyo nama buramatari wa rumonge yatunganije aho ku muhuzu akaba yasabye abanyagihugu kuguma bafatanye mu nda mu rumonge krisimwe nezero ijwi rya amerika urakoze kirisi kuri iyo nkuru tuve mu burundi naho tuje mu rwanda umwepiskope wa diyosezi ya kabgayi simaraje mbonyintege avuga ko atanezerejwe na bimwe mu biherutse kuvugirwa mu birori byo kwibuka jenoside ku nshuro ya mirongo ibiri na kane muri ako gace ayoboye ibindi kuri inkuru mugenzi wacu asumta koboyi arabidushikiriza mu mpera z'icyumweru gishize ubwo hari umuhango wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya makumyabiri na kane i kabgayi mu ntara y'amajyepfo umuyobozi wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg jean damascene bizimana yatunze agatoki kiliziya gaturika uyu muyobozi ashinja kiliziya gaturika kuba ku isonga mu gutegura inyandiko zivuga ko zagize uruhare mu gukangurira abahutu kwanga abatutsi uwo muyobozi avuga ko inyandiko yasohotse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu na karindwi yiswe manifeste y'abahutu yagize uruhare rukomeye cyane mu bikorwa byakurikiyeho by'urwangano hagati y'abahutu n'abatutsi dusanga intangiriro yo kwica abatutsi no kubanga itangira muri mirongo itanu na karindwi hasohoka inyandiko benshi muzi cyangwa mwumva yiswe manifeste y'abahutu kuko nibwo bwa mbere mu mateka y'igihugu abantu bitwa ko bize b'abahanga banditse ko ikibazo cy'u rwanda ari ikibazo cyaterwaga n'abatutsi kandi ko gukemura icyo kibazo byagombaga gukorwa abatutsi bigijweyo ndetse bakanicwa iyi nyandiko yanditswe n'abantu batatu b'abazungu yanditswe na shanwane eugene renot yari umwe mu bayoboraga ishuri rya kirisiti umwami ry'i nyanza ayifatanya na musenyeri arituru de jemepe wabaga hano i kabgayi ndetse na musenyeri perode umwe mu banayisinye murindahabe kariyopi icyo gihe yari umunyamabanga wihariye wa musenyeri perode binumvikana ko gutandukanya ingengabitekerezo ya jenoside yakwiriye u rwanda na kabgayi ntibishoboka nyuma y'imbwirwaruhame musenyeri mbonyintege smaragde akaba n'umushumba wa diyoseze ya kabgayi avuga ko hari igisa no kwegeka amateka mabi ku bayobozi ba kiliziya ko ibi biha isura mbi kandi ngo atari ko bimeze musenyeri smaragde mbonyintege avuga ko ibyavuzwe bihabanye n'ukuri kwabaye muri icyo gihe kandi ko ngo byayobya ababyumva muri uko kwibuka twagombaga gukuramo imbaraga zidufasha kwiyubaka nk'umuryango w'abanyarwanda w'abakirisitu ariko inyigisho yatangiwe na nyakubahwa jean damascene ukuriye senerije yari yuzuye imbaraga n'ubukana utafashije abibukaga bari hose hari ibintu bibiri mbona bikwiye gukosorwa icya mbere ni uko nta kigaragaza na kimwe ko perode ariwe wanditse manifeste ya parimoto kuko kayibanda yamurushaga kwandika kandi perode yahoraga afite ubwigengesere ko atumva umuco wa kinyarwanda gusa icyo wenda ntashima ni uko atigeze agaragaza ko atabishyigikiye kuko harimo ivangurabwoko riteye agahinda cya kabiri nta gufata kabgayi nk'uko abaparimutu bafataga nyanza musenyeri mbonyintege asobanura ko mu gihe cya jenoside yemera ko hari abantu bagize ubushake mu kwica abatutsi ariko kanemeza ko hari abandi bantu batibukwa kandi baragize ubutwari muri jenoside mu gushaka kurokora abatutsi ndetse ko hari n'abahasize ubuzima uyu musenyeri atanga urugero rw'abapadiri bagerageje gutabara bahigwaga ku munsi wo kwibuka nk'uriya nyuma y'imyaka makumyabiri n'ine twibuka igihe cyari kigeze cyo gushimira abagaragaje umutima mwiza ubushobozi buke bwo kwitwararika ku bahungiye hariho abagaragaje ubutwari ku isonga akaba dorota ya mukandanga wamenye amaraso ye kubera aba yarashize ni abanyeshuri be hari n'abandi tutajya turi twibuka nka padiri viyeko wakubitaga hirya no hino hashakira icyo barya nka padiri faransuwa diyoseze ya kabgayi niyo ya mbere yabanje mu rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi kabgayi hari hahungiye abatutsi bakabaka ibihumbi mirongo itanu baturutse imihanda yose muri bo harokotse ibihumbi hafi cumi na bitanu gusa nibo babashije kurokorwa n'inkotanyi tariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
abanywanyi n'abakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwotwumvira kuri metero mirongo ibiri na zitanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe
ubu nani wa mwanya tubashikiriza inkuru ya siporo n'imikino mushikirizwa buri ku wa kane tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu fideli niyo ngabo
mu kiganiro cy'inkino muri iki gitondo eh, turashaka kuvuga ku byerekeye kwitegurira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kizobera mu burusiya kizotangura ku itariki cumi na zine z'uku kwezi kwa gatandatu mu birenga gatoyi indwi imwe turi kumwe n'umumenyeshamakuru akurikiranira hafi ibyerekeye inkino christophe nkurunziza ari i bujumbura mu burundi witegereje ukugena imigwi iriko iritegura hasigaye ibirenga gatoyi indwi imwe ngo ico gikombe gitangure ubona ibintu vyifashe gute ibintu biriko byifata neza uravye ku bihugu bimwe bimwe bizi gukina umupira kuva kera vy'iburaya canke eh, brezil Eh, urabona ko bazi gukina kandi urabona ko bafite ishyaka yo gutwara iki gikombe kandi urazi ko izobera mu burusiya abarusiya nabo bavuga ngo barashobora kugira ibitangaro benshi bavuga yuko bitaboneka ko abarusiya bashobora gutwara iki gitangaro ariko amayikipe menshi yo muri afurika naho ariko arimenyereza urabona yuko ntibafise eh, ubushobozi bwinshi nk'amayikipe y'i burayi eh, canke ya brezil eh, almanye urabona yuko ntibimenyereza neza cyane eh, kurusha ayo mayikipe ariko ndababwira yo ya brezil ya argentine ya almanye Espagne.
urabona yuko eh, bariko ba espagne n'ubufaransa ubufaransa nabo bavuga ngo burashobora gutsinda ego birashoboka na bakiri bato Eh, urabona yuko kugira ngo ama ekipe yo muri afurika ashobore gutsinda icyo gikombe cy'isi yose eh, bizogorana gatoya witegereje ama ekipe nserukiragihugu aserukira akarere ka afurika mu vyahindutse giturumbuka kera wasanga ari ibihugu vyo munsi y'ubugaragwa bwa sahara ubu ni ni bibiri gusa ni senegal na nigeria ubu ibihugu vy'abarabu vyagarutse eh, ibihugu nka- nka maroc tunisi na egypte nikihe cahindutse mu mupira w'amaguru ni kuki bisubiye gusubira nka nka kera iyo migwi yo mu- muri afurika mu buraruka ariyo yari i- ikomeye iserukira afurika mu gikombe c'isi yose je nibaza ko ni kubera bari hafi y'uburaya barabona abakinyi babo kenshi usanga bakina mu ma ekipe menshi cyane y'uburaya hariho mwariko muravuga nka egypte buhoro buhoro kubera bama bariko begera abakinyi b'uburaya usanga kenshi bariko barondera ingene bungana nk'ingene abo bakinyi bariko barakina b'iburaya ariko ntibashobora gukina nkabo kubera eh, barya b'iburaya batanguye kuva kera kwimenyereza bafise iniculture footballistique irusha abo ba egypte n'abandi simbona ko bashobora gutsinda ayo makipe y'iburaya mu minsi iza eh, itarenga umunani murakoze yari christophe nkurunziza azwi ku itazirano rya kijigo umumenyeshamakuru akurikiranira hafi ibyerekeye inkino ari bujumbura mu burundi tukaba ko tuvuga eh, ku bijanye eh, n'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'uyu mwaka kizotangura ku itariki cumi na zine z'uku kwezi kwa gatandatu mu burusiya hasigaye ibirenga gatoyi indwi imwe turagushimiye kuri iki kiganiro urakoze natwe turabasha
urakoze fidele ku makuru ya siporo n'imikino ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha turabashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya bino biganiro n'amakuru tubashikirije kuri mikoro mwari muri kumwe na oriyane itanga ishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza imana ibahezagire murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.